ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mwiriwe neza se ni thomas kamirindi ubasuhuza ni cya kiganiro cyanyu muri isanga cyo kuwa gatandatu facebook ni voa radiyo yacu mu ijambo rimwe naho whatsapp ni rimwe magana abiri na kabiri magana ane na mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe ni rwa rubuga rwanyu rero ariko hagati aho mbere y'uko dutangira nagira ngo mbabwire yuko hari abatangiye kutumenyesha yuko kalendari twaboherereje zabagezeho biradushimishije nubwo zatinze gatoya ariko icyangombwa ni uko zibageraho nkaboneraho rero no gushimira ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i bujumbura n'iposita y'u Burundi badufashije kubibagezaho valentina rero niwe ubu ngubu utegereje kuri telefone tudatinze valentina uraho urakomeye ego turaho turakomeye ubutumwa bwawe ni ubuhe
Ah, nashaka kurangisha aba- byerekeranye n'ababyeyi banje ntasinzi aho bahereye tumaze igihe kinini tudaherukana ntazi inkuru zabo
igihe kinini ni ukuvuga kingana iki haheze imyaka cumi n- imyaka cumi n'ine iri mu- iri- haburamwo ukwezi
Mwaburanye- mwaburanye gute mwaburaniye hehe
Ah, bari mu twari mu nkambi muri tanzania rero bo baza kuhimuka baza kuvaho bagiye hari haje ibintu byo kuvuga ngo bamwe ba- ngo- ngo- ngo ibyerekeranye n'abanyarwanda ngo bave mu nkambi Mm.
ngo bagende ngo irukore ngo bashobora kubahungura ariko twasanze ari nka mu nyuma rero baza gutohoza dusanga bamwe bo- n'abari barahungiye mu rwanda aba ariko bakaba barondera bene bene u- u rwanda ab'u rwanda nyine aba- aba- imvukira y'u rwanda Mm.
ariko bo kuva bagenda sinasubiye kubabona bagiye mu bihumbi bibiri na kabiri mu kwezi kwa gatanu Mhm.
kuva kuri iyo tarike sindasubira kumenya inkuru zabo
none se ubwo ngubwo bagukura hehe baramutse bumvise ubutumwa bwawe
jewe baramutse bumvise ubutumwa bwanje ahantu bondonderera bokoresha nk'inamba z'isimu kubera jewe ubu mpereye muri amerika
zivuge
Ah, inamba z'isimu ni indwi indwi ubusa kane ubusa gatandatu ubusa rimwe gatandatu ubusa rimwe ubusa gatandatu ndazisubiramwo yego
rim eh, ni uguteranya rimwe indwi indwi ubusa kane ubusa gatandatu ubusa rimwe ubusa gatandatu uyu rero ni naho ishakiye valentine valentine uba mu kihe gihugu
Ah, ndi mu gihugu ca amerika mu- mu isiri bita georgia georgia ye urakoze ego murakoze twizere yuko ubutumwa bwawe babwumvise hagati aho kandi ijwi rya amerika ryakomeje gufasha abantu benshi gutumika bashakana n'ababo niba hari abantu bagize amahirwe ijwi rya amerika rikabafasha kuko bakabonana n'ababo babitumenyesha kugira ngo natwe bidutere akanyamuneza birumvikana iyo abantu babu- bahuye bari baraburanye birashimisha cyane muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ikiganiro muri isanga noneho duhamagare jean jean wiriwe uratangaza iki se jean
njye nanjye ntangaza njyewe ahanini siko gutangaza kwa rukuramutsa uwo nkumbuye yanjye ntabyo yagiye mugo amatwi ansumira mbwira yuko ngo ari muri tanzania yagiye ryari
yagiye mu kwa gatandatu nk'umurebye mu kwa gatanu yagiye mu mu kwa gatanu nko mu itariki za cumi na zitanu nk'uko nyine yari yari umwana w'imyaka nka cumi n'umunani yari yahejeje kora ku nkuru
Um- urav- urashaka kuvuga ko yagiye mu mwaka ushize
yagiye mu mwaka uheze yahejeje ku- yaje kora ku nkuru ari mu kwa gatandatu
agenda none se iyo konkuru yarayitsinze icyo nshaka kuvuga nubwo yagiye yego we wamenye ko konkuru yayitsinze
iyo ku nkuru yarayitoye Eh, ubwo ayitoye umwaka ntiyawubandarinze ngo ajye mu- mu mu mashuri yisumbuye eh,
nanjye mugajye yari mugenzi wanjye Ah, ikintu ngomba ubu rero aha nagomba kumubwira inimero z'iwanjye zimubwire
ni ni indwi ni rimwe ni kane ni rimwe ni cyenda ni indwi ni rimwe ni kane ndabisubiramwo ni indwi ni rimwe ni ni kane ni rimwe ni cyenda ni indwi ni rimwe ni kane
ese uwo mugenzi wawe yitwa nde
suve
none se urashaka ko agaruka aga- akajya kwiga
Eh, nawe nzi nagomba ko agaruka agasha- akaza kwiga kuko abagenzi be twamukumbuye tura- turifuza kumubona rwose utuye mu iyihe ntara se
duhereye mu ntara ya- ya bururi ye jean ndizera ko akumvise
yego nanjye imana imuzigama aho ari hose imana imuzigama ye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare diyodone diyodone wiriwe
Wire neza Thomas Kamirindi.
amakuru yawe
Asa inama ni byubu ni buke buke urazi umuntu yashitse umunsi akabona a- ara- ararambye atashimira Imana umugabo uwo ni bya buke buke.
Mm,
So, yego
Yego Na- ndashaka- yego, komeza.
Yego nashaka ku- kuramutsa abarundi bose bari kwatumbiriza.
Mm,
Yego sinagiye namwebwe bamenyesha amakuru bose ku ijwi rya Amerika bose ndabaramukije kandi mbanje kubasuhuza mwese.
ye urakoze rwose
Yego umutekereza wanje ye ashaka kuvuga ku byerekeye igihugu cyacu hari abantu bita abam- abamotari ubuyi bamwe bamwe ba- bamwe bamwe bafite imiryango bamwe bamwe ba- babuze ahantu ahantu bikora kuko baba bacitse ahantu bahora ba- bashika muri piri ubundi bagishika muri viye eh
nasaba leta yuko yoba- yoba- yobagarukiraho yobagarukiraho kugira barabe kungene bosubira gukora muri vire kuko nakamara amaza kubona um- abantu b'abamotari bahora bashika- ba- batwara abanyagihugu bakashikana hehe za vire za hehe ubu atabu- ikirenge ikiraro bamwe bamwe ubuyi bamwe bamwe ubuyi bakironka n'utwo ba- bashira ku munwa ni- kubera iby'ibihano ndasaba yuko leta yo- yora- yoraba ukungene yo- yobagarukiraho kugira ba- basubire bashike muri vire diyodone nawe se uri umumotari
jewe eh je naje ndiko ndiga mugabo ndi umuntu nyene ndiko nda- ndashaka kubimenyera naje nige nyene moto eh Eh, ico ni ca mbere tomasi kamirindi yego ikigira kabi naco aha
ndashaka kuvuga ku vyerekeye re- kuri leta y'uburundi eh nasaba yuko yogira ibiganiro vuba na vuba iga- ikaganira ah, na- ah, ikaganira n'abanyetugiye kuko turabona ko ari amanya- ari ibintu by'amanyanga kubera batariko baraganira nibarabe kungene baganira kuko twebwe abanyagihugu twarushe kubona tuguma duterwa amagerenade kandi tuzira ubusa nibarabe kungene baganira kandi bahuza kuko twarumvise ko ata- ata- atari ibiganiro bamwe bamwe babona batarimo batatubijamu nibarabe kungene bijamo Mm, ica ico ni ca kabiri ica gatatu naco yego ariko wanzura
yego twari twumvise ko haraye ha- haje umushikiranganji umwe mu zeya atwara sense eh yitwara akarenga kadamazani aha
ndamusabye yuko yo- yoraba izo radiyo kugira azivugire nazo zi- zikore nka nka radiyo re- re- radiyo erepeya na radiyo is- radiyo bonesha ko zosubira gukora na ronesanse kuko turabona ko izo radiyo tuzikeneye cyane rwose twebwe abanyagihugu ye diyodone urakoze yego urako- urakoze nawe tomasi ewana jewe ko nama ndakubwira ndagukunda rwose tomasi kuko kubiganiro ushikiriza biraduryohera cyane ndagushimiye cyane diyodone Oh, ewana wirambire kabisa ndaguteye amasugu urakomeye go- urakomeye akomeye rwose ngaho iradiyo rya amerika ye umugoroba mwiza sawa na mwebwe radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare jean paul jean paul wiriwe
mwiriwe neza amakuru yawe
nziza kabisa yo mu burundi ye komeza
Eh, ku kibazo ufite
ufite ikibazo cy'iki
eh, ufite intererano yego ariko se ko uri mu rusaku
ba ko uri mu rusaku
Eh, ndi mu isoko hagati mu yindi ha
Eh, uracuruza se
oya ndi umuntu ndi umukarani eee oke nuko Eh, tanga igitekerezo cyawe rero
ariko ariko mwabanza mukanyibutsa ikibazo cy'amacumbishije neza nagiye ku murongo muto cya hagati hano ukwivugira icyo ushaka upfa kudatukana gusa
Eh, ikibazo mfite rero eee
twebwe hano muyinga kabisa tumerewe nabi tumaze igihe kirekire ukwezi kose tutaronka amazi ngaha muri iki gisagara twasaba abateza intwaro rero ko boraba nimba ari ibyuma byapfuye bakabikoresha mu rwego tukaronka amazi nk'abandi kubera turi mu kwicwa na kizungu ntiturya ntitunywa amazi urumva nihatari tumazi
igisagara cyose nta mazi gifite
wapitarisa n'amazi bisigaye tubaziza impamvu kugira ngo ni ibyuma byapfuye kandi ibyuma byose bikomeza bikora
jean paul reka twizere ko babyumvise bashobora kubaha ibisubizo
rero nicyo turatuma bishyizwe Ye.
kiri imbere yeee noneho duhamagare samusoni samusoni wiriwe samusoni
haro wiriwe neza
amahoro cyane mvumenyesha amakuru eee ni amahoro rwose nawe se
yego kabisa eee
yego nashaka kwifurizwa na jewe umunsi mu- umunsi uzeya kubera nanda afite umugenzi kabisa ari mu gihugu cy'u rwanda peti furere eee
nashaka kabisa yasha nanda wamenyeshe kabisa ndamukumbuye cyane hahetse igihe kirekire tutabonana hahetse nk'umwaka n'amezi atatu yagiye gukora iki mu rwanda
yari asanzwe ari yakoreranye n'akazi ko mu nda eee
yego kabisa none se we nta telefone agira ngo mujye muvugana
oya yagiye ahubwo nise nari ndayifise nange barangije umurongo ubu nta mu- nta murongo icyo yaratse ntazafise jewe ubu noneho zimubwire ubonye umwanya wo kubimubwira zimubwire
si wasanteye we yavuga mu kirundi
mirongo ind- mirongo indwi n'umunani
yego ariko wari wabanje kuvuga sowasantere ndumva sowasantere ari mirongo itandatu na rimwe
Eh, ni mirongo itandatu na rimwe
yego komeza samuso
hanyuma mirongo ibiri n'umunani
komeza
ama mirongo umunani na kabiri
Zi- amacumi hama mirongo mirongo- mirongo ine mirongo ine na rimwe
niko se samuso kuvuga nimero zawe ujijinganya zisubiremo neza muri umuna wawe azumve
ni miro- ni miro- ni miro- ni mirongo itandatu na rimwe
komeza Hama miro- hama- Hara?
komeza
mirongo itandatu na rimwe ama mirongo ibiri n'umunani ama mirongo ibiri n'umunani ama mirongo ine na rimwe
warangije se
Ah, urazirangije yego Oh, ubwo rero ndizera ko yazumvise ese muri umuna wawe yitwa nde
yifate ugende aba mu kihe gisagara cyo mu rwanda
abinyamata eee
yego namubyarange nyine nawe nari mu nkambi itaragusuhuze cyane yeee reka twizere ko bakumva
yego kabisa ipfa kangeyo yeee samuso urakoze yego namwe murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare Justine Justin wiriwe
mwiriwe neza uratangaza iki wowe
jewe nshaka kuvuga ku ku byerekeye amakuru yo muri iyi ndwi nyine two turarangiza Mm,
amakuru yerekeye eh, itangazo ry'umugambi senidefide ryashyikijwe muri iyi ndwi nyine heze mm,
Eh, na- ku byerekeye eh, baravuze yuko ngo hariho abantu batifuza ko umugwi cntb no umu- umugwi severe ngo ukora mu burundi mm.
bakavuga yuko ngo aba- ngo ngo bariko ngo barabyanka baka- cane ba- cane bakavuga ngo abantu bo muganga w'imfurona yuko ngo aribo ngo abantu ngo baba ngo bafite ibyo biyagiriza ngo mu byaha ngo byaba byakozwe mu burundi mhm.
mugatwe turiko turaraba abantu benshi baravye yuko nk'uko bavuze yuko umugusevere uzokora kuva mu mi- mu mu gihumbi kimwe amajana amajana mirongo itatu na kabiri gusa mu bihumbi n'umunani Mhm.
aho aho umugwi wa nyuma wagwana ari wa FNL eh, wo kwa Agathon Rwasa ariwe wasinya amasezerano yo guhagarika intambara Mm.
aho tukaba tuzi yuko haba ku ruhande rw'imi- rw'imigwi yagwana canke haba kuri leta yari ihari hariho ivyaha vyakozwe haba kuri izo mpande zose Mhm.
Ka- kandi ivyo vyaha vyose bikaba ari ivyaha bihanwa n'amategeko yaba ay'igihugu canke ama- amategeko mpuzamakungu Mhm.
ivyo vyaha navyo se iyo severe ikaba nayo nyene tuzi ko izobikorerako Mm.
Eh, tuba turaraba rero ibyo ariko baravuga bakavuga yuko ngo sedere ngo abantu benshi ngo batayishaka twebwe mbere hanyuma twe tu- tubona yuko harimwo u- ukwihenda cyane kuko turibuka neza yuko igihe iryo- iyo mu- mu- mu nama nshingamateka iryo iyo severe igihe bari kuba baremeza ama- ba- baremeza amategeko azoyigenga Mhm.
umugambwe ipro nawo nyene warasohotse mu mu kusohoka mu kutemeza iyo iryo tegeko wavuze uti kubera iki none iyi sen mu- muri iyi muri iyi eh, se- severe hariho hari hatekerejwe ibihano hateganwa sentare mugabo mugabo iyi leta nayo yari hari inama nshingamateka yayo ica ibikuramwo ica igomba kwiyoroheza ivuga yuko ngo abantu bazokumvikana Mm.
none wumva wumva umugambwe w'ipironi woza kwanka gute yuko iyo iyo iyo severe idakora kandi ari wo kandi warase kwemeza itegeko ryakoraho sentare yahana ibyaha rero tukabona yuko uwo mugambwe u- u- iyi leta ihari iki- ite- iriko tuvuga yuko iriko mu maso amakungu nayo nyene hariho ibyaha izi yakoze ikiri mu ijamba ndetse n'abandi bantu benshi boba ba- boba ba- bari bayegereye canke bari muri iyo migwi igwana bakoze ibyaha Rero Yari tukavuga ikoze- tuti niko justin leta ikora ibyaha cyangwa ni abayirimo babikora
Eh, urumva mvuze nti leta leta Eh.
ni ni ukuvuga abayigize Eh,
Eh, ariko rero ushobora kuba unababesheye
oya si si- si ukuvuga ngo ndo- ndababesheye nibaza Mm.
yuko uko bimeze Mm.
i- u- u- igihe bari mu igihe ba- ba- bari bakigwana Mm.
hariho ibyaha gusa kubera ubutabera butaba butarakora hariho ibyaha nabo nyene ba- ba- ba- ba- ba- bavugwa ko kurya nabo nyene bavuga ku bandi bagatasenta rirakora rero twe tukabona yuko ku mpande zose hariho ibyaha vyakozwe nibareke kuvyereka ku ruhande rumwe twe nico twe tuvuga ye justin urakoze
murakoze namwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga noneho duhamagare bigirimana bigirimana wiriwe
muriwe gutya uratangaza iki
Eh, ndavuga cyane kuri iri tangazo rijyanye n'amafumbire Eh,
Eh, aho batanga yu- aho batangaza yuko ngo abakozi abata- abari muri opozisiyo yuko barwanya uyu mugwi wa severe mhm, aho uyu mugwi wa- wa severe uzata- uzatoza ama- ama- amashano uburundi bwaciyemo kuva kera kubera imibare mirongo ibiri na- na kabiri icenda na gatatu kugeza uno munsi mhm,
bityo birabitangaza rwose kuko uyu mugwi wapfundikiwe amasezerano yabishe mhm, yasinywa mu bihumbi bibiri bisigura yuko icyo gihe hari imigwi yari igwana mhm, Ah, ariyo yasinyana amasezerano kugira ah, haboneke icyizere amahoro cyabwiye kirengemo iminsi yose
yego aba ngaba nabo mu ba- mu bayasinye ibyo tohoza kuri bo nabo nyine ata ntabwo opozisiyo yonyine ariyo izo koga kuri uyu mugwi Mm,
n'abari mu ntwaro uyu mugwi urabaraba kuko nabo nyine bafite ibyo bagiriza akarorero uyu mugwi utaramazeho hariho urubanza rwari rwaciriye nyamicubahiro ariko se niko bigirima
Bamwe- U- uyu mugwi ntushinzwe kumenya ukuri ni icya mbere none icya kabiri uka- i- i- inshingano i- ikaba kunywanisha abarundi
aho niho hari ikibazo Eh, urumenya ukuri wongere ushinzwe ku- kunywanisha abarundi gute ahubwo se kuki ese kuki uyu mugwi kuki uyu mugwi muri kunenga utaratangira no gukora uko bikwiye mwawuretse ugakora
Eh, aho nyine niho hari ikibazo kuko kuva muri zone wiyumvira yuko icyo cyumviro cyawe cyawe cya- cyo gushinga umwuga ugakora neza ku mugaragaro kubera kugeza imisaha kubera iki kugeza imisaha utaranakora neza niko bigirima barata-
ntuzi kwandika
ndabizi rwose noneho reka nkugire inama ndetse n'abandi bose bazi kwandika mbagire inama ibyo byiyumviro byose nimubyandikira umugwi severi maze mu kuko ni uburenganzira bwanyu buri muntu wese yakwandikira uwo mugwi akababwira ati nyamara njyewe ndabona mukwiye gukora gutya ndabona mukwiye gukora gutya noneho nabo bakareba nimba biku- bihuza n'amategeko bashyiraho Ha? muzabandikire
yego tugiye kubikora gusa nuko tutagera aho tubigera urabona amaradiyo yarugaye Oya, icyangombwa ni ukubandikira kuki mushaka kuvuga amagambo gusa mubandikire ahubwo nimushaka aderese zabo hanyuma mubandikire mubashyi- mubagezeho ibyiyumviro byanyu byanditse babona aho bahera urakoze bigirima
yego mwirigo neza nawe murakoze ye noneho duhamagare pascal pascal wiriwe
wiriwe neza tomasi amakuru yawe
ni amakuru ni kwa kundi rero gupfundikanya
uzapfundura ryari reka reka ni ah'imana ni ah'imana kamirindi ni ah'imana eee ariko kandi imana murahorana
yeee imana yaba yaba atariyo tuba tugeze aya mango eee naho turayishima turayishengurukira eee icyiyumviro cyawe rero Eh, ariko jense ndafite ibyiyumviro bi- bigera kuri bibiri ngira ngira nteke- ngire mvu- mvuge mvuge biri ku mutima ariko bivuge mu magambo make udatwara umwanya munini ugacura abandi yego yego tomasi yego mugabo ntuka- ntu- ntuzurankira ngenda urakunda kunkira ntuzeye oya nu- nushaka kuvuga ibigambo byinshi ndagucamo n'ubundi uvuge erega n'ubundi Sawa.
iminota yawe uri kuyimara umva rero ngira amanure ngira amanure abarundi aha
ku bibazo ku bibazo biri mu burundi ngira amanure abarundi urabona eh, kera kera kera eh, nguma nda- ndagisubiramo kera abatutsi baregungiye ku butegetsi none raba ingaruka aba- aho aba ingaruka ziriko zigira abana babo uranyumva tomasi ariko ntabwo ari abana babo bonyine gusa ni abarundi bose ndibyo ndiko ndabikubwira ziriko zigaruka ingaruka mbi ziriko zigira abana babo barabona rero ingaruka mbi y'ubugizi bwa nabi ahiye y'ubugizi bw- ubu- ukwigungira ko ukwica ngira barabibonye nkaba rero bagira amanura aba bahutu nabo aba bahutu bariko batikiza inganda eee nabo bariko bakwe- nabo bariko bakwegera umuriro bariko bakwegera umuvumo abana babo Ico ni Urabegera igi- Thomas Kamirindi icyo ni igitekerezo cya mbere icya kabiri ni ikihe ahajya rero nta kijyana naho azohera naho hohera imyaka mirongo itanu aba- aba- umva n'ibyaha n'ihorihori bavuga yuko ihorihori ihonya umuryango icya kabiri jya nagira ampanure abarundi aha
bicare bicare baganire nk'abarundi bahuze bat- batore umuti w'ibibazo uri mu burundi bareke guhendwa n'abazungu ahubwo yaba abanyafurika bari baciye ubwenge yaba bazi ubwenge baza baka- tukajya hamwe tukarwanya umuzungu kuko umuzungu n'umugizi wa nabi tomasi kamirindi Oya, nta mu- Akaduteranya, Umva, akadukina, Pascal.
kujya kw'akabumbu pascal i- ibyo bintu byo ku- byo gufata igice cy'abantu hanyuma ukakigira ishyano ntabwo ari ibintu Mm.
byubaka urabyumva ndabyumva eee abazungu ntabwo ari abantu babi abirabura ntabwo ari abantu babi ahubwo iyo- buri gihe Eh.
eh, eh, muri uri umukatorika cyangwa uri umukirisitu
yewe eee
nse ndi umuyisilamu kandi witwa pascal
yego yego ibyo ari byo byose muri bibiliya ndibwira ko no muri korowani bishobora kuba birimo bishobora kuba kuba yego baravuga ngo mbere yo kureba igiti nako akatsi kari mu jisho ry'umuntu banza urebe igiti cy'umuvogo kiri mu jisho ryawe Eh, nda- na- ndakumva neza cyane none rero hakugira ngo ujye kuvuga ngo abazungu ni babi Mm, pasika wabanje ukareba ahubwo nawe nimba uri mwiza Na- umviza tomasi ndakubwira ikintu kimwe reka mugenzi ndakubwira eee wanka wemera bateza kudu- kudukwegera jahana umuriro eee bateza kudu- bariko badukwegera ni ukuvuga umuhero umuhero w'isi yose kuko bariko barateranya abirabure noneho Tomasi kamindi byemere bariko barateranya abirabure pasikari we
sabwe sabwe mugenzi noneho ni mwange ni mwange kuba mu kinyarwanda bajyaga bavuga ngo usenyurwe umutiza umuhoroge ntabwo mbyemera ntabwo ari byiza ahubwo ugomba kumufasha kuzi namwe rero ni mu byange bibatiza umuhoro ngo mubikunde urakoze
yego komera ngaho komera pa- tomasi ye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga noneho duhamagare ndayizeye ndayizeye wiriwe umeze ute
meze neza buke buke nyine zo mu burundi mu burundi se bimeze gute ubu ngubu
ntako biri ntako bimeze Mm. kandi uri kuvuga
eh umuntu avuga yinyegeje ye ubu winyegeje
eh ndahana ye ngaho tanga igitekerezo cyawe rero
igitekerezo cyanjye rero nagomba kuvuga kuri iryo tangazo ryasho- ryatowe n'uriya mugabo avugira umugwi uri ku butegetsi yitwa gerard ndabirara eh
aho uri kurumviriza ibi- ku- ukuntu yavuze ku bintu bya cvr mm.
kare njye naciye mfata yuko umengo iyi cvr igomba kuba igikoresho cyo ku- cyo gucingiza cyane cyane abantu batazo- bata- batavuga rumwe n'ubutegetsi Mm.
aho yavuze aho yavuga nuko hariho abantu bo muri opozisiyo barwanya yuko ujya mu gu- ukora Mhm.
bikaba byerekana yuko uwo mugwi nta kintu n'ukuri kuba witega ko kuko izaba kiba igikoresho cy'abantu bari ku butegetsi kugira ngo bakinyize aban- abandi bari muri opozisiyo
none se gushakisha ukuri ukuri kuba ku bantu bamwe gusa ntabwo ukuri ari ukuri gusa mu magambo yonyine ubwayo Aya, yisobanuye
baba bagomba ku- kugikoresha gusa hama bizikire ku nyungu zabo ni ukuvuga ubwo urashaka kuvuga yuko hari abantu bashobora guhimba ukundi kuri kutariho
Eh, Ah.
aba bari ku butegetsi niko- niko bi- bi- niko bariko bariteguye rega niko biboneka eh
ikindi naco nagomba kuvuga ni kuri iryo tangazo ryasohowe n'aba n'abepiskopi bagize inama ekereziya y'u Burundi eh, ya Aho- kiliziya katolika
Eh, aho ba- bagerageza gutanga impanuro Mm.
kuva kera nta eh, kuva kera bagumye batanga impanuro Mhm, kandi impanuro no kuri zubaka mhm, baravuga ibiganiro bidakumira mm.
hirya y'ejo umunyamabanga mukuru wawe ni niho yari ari yavuze ibiganiro bidakumira Mm.
abaperezida batanu bagi- bari mu gituna na oyiwa bavuze ibiganiro bidakumira Mhm.
abandi bose baguma baza nk'intumwa ya amerika yoyo imengo aha mu burundi imengo ni ni nk'iwabo ujya periyero Mhm.
aguma bavuga ibiganiro bidakumira none karashize ingane abarundi tubi intagondwa tubi inta- intumva aho twakumviye impanuro kuko burya akananira abagabo ntiyimye Mm.
kandi agasozi k'amarere kahiye abagabo babona njye ndibaza aba bari ku butegetsi bogira intambwe ya mbere Mhm.
bakemera ikiganiro yego hama abo muri opozisiyo nabo bagakurikira kuko ndabona yuko nta kindi gisu- gisho- gishobora gukiza igihugu Mhm.
atari ibiganiro bidakumira ye ndayizeye urakoze
murakoze nawe noneho duhamare duhamagare claude claude ari i kigali claude we wiriwe yego mwiriwe thomas kamirindi amakuru yawe i kigali amakuru ni meza turashima imana ye igitekerezo cyawe rero
Eh, ngewe igitekerezo cyanjye nagira abarundi ngenda umunyarwanda Mm, ariko eh, iyo nkurikiranye uko abayu- abarundi bitwara mu kibazo cyo kwiyunga kubwo kubw'ibibazo bafite mbona buri ruhande rwose rwi- rwi- rwikubira rugashaka ku- kwi- kugaragaza nk'aho ari rwo ruri mu kuri mhm, ngewe nkumva ko bari bakwiye kwicara bakaganira impande zose zikemera guca bugufi bakagirana ibiganiro kuko ugiye kureba buri ruhande rwose usanga hari amakosa rwakoze nta ruhande rw- nta muntu w'umwere mu bantu muri abo batavuga rumwe nta muntu w'umwere ngewe mbona kuko ugiye kureba ugasubira neza inyuma usanga buri ruhande rufite amakosa mhm, kuko iyo ugiye kureba abarwanya nkuru nziza usanga bamushinja ibyaha bamushinja ko ngo yiyamarije indi manda bakamushinja ubwicanyi ariko nanone wajya kureba ugasanga nkuru nziza abasirikari afite cyangwa igisirikari cye bakigabaho ibitero kandi abantu bakica ukibaza ese nkuru nziza niwe witera niwe wirasira abasirikari ugasanga ni ikibazo Mm.
ikindi nanone nkuru nziza gutsimbarara kutemera kuvugana n'abatavuga rumwe ntabwo mbibonamo igisubizo bari bakwiye gushyira hamwe hanyuma bakareba ko bagarura umutekano mu gihugu kuko abarundi barababaye igitekerezo cyanjye numva nashaka gutanga ni icyo ngicyo murakoze claude we nawe urakoze cyane yego yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare bizohinduka bizohinduka wiriwe
Niriwe.
ntibiki bizohinduka
Eh, byo mu Burundi.
none se niryo zina ryawe nyakuri koko
Eh, niryanje gose.
rya so na nyoko
Yego.
Mm. ye ngaho rero igitekerezo cyawe
Eh, icyo nagira mvuge icyerekeye amajambo Ge- gerard amazimis avuga amajambo akwera ada- adakwiye umutegetsi nturya w'ijinja n'ijambo kwera ibintu asigaye avuga birateye n'isoni cyane rwose cyane rwose umuntu arazura akaboza akazana ibintu bya hehe byose musanze mu bihe tugezemo n'ibintu byo ku- tugeze mu gihe cyo kubaka igihugu si igihe cyo- cyo gusambura igihugu ibyo ariko aravuga bisa n'ibyo bahora twahora twumva bahora twumva ngo bahora bavuga mu rwanda imbere y'uko haho- haba ihonyabwoko ehe
kubera amajambo avuga arateye isoni ikindi nacyo ngira mvuge Mm.
nagira mvuge icyerekeye a- ayo maradiyo yuguru Mm.
ayo maradiyo yuguruwe kabisa nta- njye mbona atanicyo yaje kumara kubera n'isanganiro ko yahora ikora kose ubu byarahindutse cyane
aha ikorera ku- ikorera ku bwoba amakuru ivuga si si ayo yahora ivuga kera Mm. none se ubwo ngubwo irayahimba
Ha?
I- ivuga amakuru ihimbye se
irayahimbagura nyene kugira ibe iramaze kabiri
amakuru ntabwo umuntu ashobora kuyahimba Eh, reka reka reka reka reka namwebwe ndazi ko mu- namwebwe ndazi ko mutavuga byinshi
nikoze kutavuga byinshi se bivuga kutavuga amakuru
Eh, hari bimwe bimwe mugenda muca ku masonga reka da ni nk'ibihe
oya ni bimwe bimwe ku mvu z'umutekano ntabyo mvuze ariko hari bimwe bimwe usanga mutavuga none se ubwo ngubwo we wa- wavuga ibintu biteza umutekano mukeya wowe uri umunyamakuru watinyuka koko ukavuga ibintu biteza umutekano mukeya ku bantu oya oya uravuga ikirukuri uravuga ikirukuri kubera nta mwebwe urazi ko hari umumenyeshamakuru wanyu bigeze gutoteza rero ibyo ari byo byose muca muvuga ati ibyo ari byo byose abamenyeshamakuru bava d'amerika baduhava babamara reka tujye turaraba bimwe bimwe tujye turavuga n'ibindi tutovuga
bizohinduka
Eh, ikindi nacyo nagira mvuge mu magambo makeya ariko
sinagira mvuge nti abakuru abakuru bacu turazi ko bakunda gusenga abakuru bacu yego
turazi ko bakunda gusenga cyane yego
tuka- tukaba tuzi ko hariho benshi basenga bari no mu makorari duhereye hejuru kuri nimero ya mbere umukuru w'igihugu gushika ku nimero ya nyuma nyumba kumi ngira bose barasenga habaye igikorane bose baragenda ariko ukazibona ubwicanyi buriko buraba sinze ko turi muri alshababu alshababu niyo bavuga ati twisha abantu ijana tuzoja mu ijuru sinzi nabo kariko ba- kariko basenga sinzi ko ari ya mana yacu dusenga twese bizohinduka urakoze Yes.
cyane
sawa sawa ariko kweri nu- ni ukuririra kw'iradiyo gusa ndazi nta- nta kizohinduka nibarabe ko hazoba ibiganiro gusa bizohinduka nyine nibagira ibiganiro
ni ukumara ishavu ku iradiyo gusa turabe ko ishavu ryoherera ku iradiyo ahandi dupfa kuvuga gusa ndazi ka- no kubyumviriza babyumva gake ese iwanyu bagiye kukwita bizohinduka batizeye ko ibintu bishobora guhinduka
bizohinduka nitwasenga imana Aha.
tuzi ko imana ari yego
ehe Eh, urakoze cyane
sawa sawa mu- mube amahoro ye nawe noneho nyuma Rwanda ya ni mu- yego nyuma ya bizohinduka reka duhamagare nshimire imana noneho nshimire imana wiriwe
mwiriwe neza thomas igitekerezo cyawe
yewe nagomba mpera nagomba mpere kuri aho yari arangirije turipoza ibiganiro eh
birimwo bose kubera turabona umenga bisa n'ibyahebwe kubera ntitumenye iyo bigeze
mhm
kandi byarageze igihe bisabwa cyane ariko umenga nzi ko ko amahoro yoba yaragarutse ntawo bimeze ariko rero namwe muri kubisaba ntabwo rero byaha ntabwo byahagaze
rero turabisaba ariko n'umuho- n'u- ni- n'umufasha w'umuhuza ntituramenye ntitujambo avuga twashaka tubasabe nka mwebwe nk'abamenyeshamakuru muze mutubarize aho biba bigeze babiteguye nyamara burya baba babumva iyo namwe muri kubaza baba babumva
biba byiza ariko mwebwe nyine mubirondereye hari igihe babyumva ariko nti- ntibabihe agaciro kurusha uko mwebwe mwabitubariza yego tuzajya tugerageza nshimirimba urakoze
urakoze nama ye nyuma ya nshimirimana ndayiziga nawe arategereje ndayiziga uri aho eee turaha uratangaza iki
aha ni amahoro gusa turimo twebwe ariko ubwo abandi bari ko bararira ntitwumva bitunezera ariko rero uyu mugwi severe basizeho simbona abo igiye gutunganiriza ko bamwe mu barundi bahunze igihugu abandi mu bategetsi b'abarundi bahunze igihugu Ah, bamwe turatekereza none izocira imanza bande mu Ariko se- gihe uwo mugwi ariko wagiyeho- severi niko bamwe ndayizi- bahanka- ndayiziga yego severi ntabwo ishinzwe guca imanza ariko hoya none iyo bamaze gushyiraho Eh.
umu- u- umugwi wo gutohoza amabi eh, yakozwe no guhana ibigongwe bumva se ba- ah, bamwe nuko tu bamwe nuko tuca tubivuga none se ubwo ngubwo imanza ziri hehe aho ngaho
none se aho none hari ikibazo aho aho niho hari ikibazo none umuntu yakoze nabi
yego azo azo azocigwa u- u- u- urubanza nande canke abo bantu bazoba ko baratohoza ivyo bibazo vya vya- vya- vyahabaye ni umunyagihugu yirirwa adandaza mu isoko ni nk'ubutungane bwigenga Eh, ikindi nacyo i- a- hari uwahejeje kuvuga inyuma y'uwo ahavuye ngo nta cyizere abona ngo nta biganiro Eh, ntibizohinduka Eh, ntibizohinduka Eh.
reka tumuhumurize igidashobokera aba- igidashobokera abana b'abantu gishobokera imana ye O- byose ni gusenga cyane icyizere kirahari kubera yuko ibiganiro bitabaye uno munsi bi- bizoba n'ejo tugakangurira leta ireke kwica amatwi abo bo barabayeho neza umutekano wabo umeze neza amafaranga buri kwezi baguma binjiza muri akawunti zabo ariko umunyagihugu yarabayeho ku nguvu ziwe n'utwo yadandaza cyingwe gayarima mu ndimo ye ah, nta- ntabona hadushorera Eh, ubwo abaronka ingene bagenda kuvugwa ku mafaranga yabo ntibaronka aho bayakura tena ubwo twabakangurira bagire ikigongwe n'urukundo barabe abo bariko baratwara ingene babayeho babagarukire ikindi naco ye cyanyuma ariko mu magambo make eh ni cyanyuma ntabwo ntinda rwose ubwo twagomba dukangurire bambe dusabe mukapa ave mu gacerere agire icyo atangariza abarundi kuva bamushyiraho nta kintu na kimwe turumva atangariza abarundi ubwo icyizere tumufiseho ni icyizere tumufiseho nk'i- n- ah, nk'icyizere twa- twa- twari tumufiseho akura nkuru nziza mu ishyamba amushyira mu gihugu ubwo n'ibyo nta bindi narenzaho ndayiziga urakoze cyane yego ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga noneho bizimana nawe ari ku murongo wa telefone bizimana wiriwe Mwiriwe, uratangaza iki
rero natangaza hamwe imana yotanga nk'uko ari gahunda dusenge ibyo biganiro bigatangura abazobijamwo mu bintu bazovuga bazobasubire bavuge ku bijyanye n'igipolisi nyine cyotunganywa kuko ariko ndarabaho mbaye nyine igipolisi kibifashe muri ibi bintu turimwo Ndabo- ndabona amategeko yacu ashobora kuba arimwo arimo ingorane niko ndabyibaza hamwe bikaba biva ku bakirongora kuko nk'aho mbaye niko ndaraye icyo gipolisi uno munsi iki iki gipolisi cy'igihugu n'imirishyo y'umuganga uko ndabibona gikora aho rero nagomba abantu bazoronka bazoja muri ibyo biganiro ndazi ko bazoyaga byinshi icyo kintu bazobakibuke rero n'igisoda kirashobora kuba hari amakosa akigwamo mw'ibi bintu ariko cyo kirakifasha ariko igipolisi cyo turabona cyabaye mirise yigendera ye bizima urakoze
murakoze noneho duhamagare nzeyimana nzeyimana wiriwe nzeyimana
mwiriwe mwiriwe kamirindi uratangaza iki
agomba kuvuga ku bijyanye n'ibibazo biri mu burundi ye umwanya ni uwawe
yego nagomba kuvuga ku bijyanye n'ibi biganiro biriko biravugwa bizohuza abarundi aha
mu bisanzwe nagomba guhanura yuko bose bokumvikana kuko umuti w'abarundi wamye uva mu biganiro kuva na- kera na rindi ntiwi- ntiwigeze uva mu ntambara Mm.
hama nkanura n'abanyapolitike bahunze igihugu yuko bo kwikubita agashi bakagaruka mu gihugu kuko hariho abanyepolitike tuzi bamwe bamwe bari mu gihugu bariko barakorera mu gihugu nka ba Leos Ngendakumana Mhm.
aba ba Karoli Ndikije n'abandi urabona yuko bari mu gihugu bagwanira intambara mu gihugu kuko intambara ntigwanirwa inyuma ya politike hama isigaye ndibaza yuko no hano leta y'u Burundi nayo vrema yuko yokumvira aba batavuga rumwe nabo bakaganira Mm.
kuko byofasha abarundi uravye ubukene abarundi bafise ubukene ni bwinshi cyane buraturembeje ku- bivanye n'ibi n'aya makungu yahagaritse ifashanyo yahoraho abarundi Mhm.
ingaruka mbi urumva z'abanyapolitike zigaruka ku banyagihugu twebwe bato bato nitwe tuhasiga ubuzima kuko ubu umunyagihugu mutoya arashonje cyane ni ukuvuga uwari muri leta ntashaka kugaburira uwo munyagihugu cyangwa uwo ari muri opposition ashaka kugaburira uwo munyagihugu ngo amenye ingorane afise Mm.
ico nahanura yuko boganira bakumvikana amatu y'abanyagihugu tukironkera amahoro tukaronka ivyo dufungura kuko in- inzara irarembeje abarundi n'ukuri ye nzeyima urakoze
murakoze cyane kamirindi ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga mu kanya tutangira iki kiganiro hari abantu nka babiri batatu mwumvise barimo bashakisha ababo nagira ngo nongere mbonereho nibutse abakunda ijwi ry'amerika niba hari abo iyi radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika yafashije kubonana na bene wabo bari baratandukanye kubera impamvu nyinshi zitandukanye z'intambara z'amakimbirane mwabitumenyesha kugira ngo tujye natwe twizera yuko koko hari icyo tubamariye ariko kandi aderese ndibwira ko muyizi kuri facebook ni voa radiyo yacu hanyuma whatsapp ni rimwe magana abiri na kabiri magana ane na mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe noneho duhamagare ngenzako ngenzako wiriwe
niriwe niriwe amakuru yanyu nga uratangaza iki
nuko aratangaza umutekano muke mu burundi buguma ubandanya uhungabanaga ego wahungabanye gute uyu munsi se?
cyane maramutse ngaho wa ikuji rya amerika ye ubu ngubu bigiye kuba saa yine irabura nk'iminota cumi n'irindwi nuko twe mu burundi buridi Ye.
utangaza iki Ah.
umutekano ujyanye nanjye ubwanjye ndiyamirije abantu wese ariko araca mu buryo butandukanye bandungikira amamesaje banyuma ku ijwi rya amerika ngo bazonca ibihimba by'umubiri bimwe bimwe ndasabye shimitse by'ukuri by'ukuri ndasabye shimitse umutekano muke uri mu burundi barabe ingene wohagarara umutekano uhagarare cyangwa ahubwo bawusubize mu buryo
barabe ngene wo- umutekano muke wohagarara haboneka amahoro niko nashatse kuvuga ndagaruka no kwiki nacyo none se ibiganiro bigiye gutangura ryari ko ko byabaye agahorera agahomerabunwa ibintu mu burundi biguma biyangara Mm.
ubu bigeze he? ntabwo tubitahura neza inzira biriko bira- bi- biragamiza Eh, ndabaza abategetsi b'uburundi ico ico bariko barabona ba- ba- bariko barategekanya Mm.
kugira umutekano w'uburundi wongere ugaruke ye ngenzako urakoze
murakoze cyane noneho duhamagare albin albin wiriwe neza
amahoro tumaswa n'ibindi uratangaza iki
ni byiza twagomba du- du- dusaba abayobozi amahera y'agaciro twayabuze kabisa amadolari ntaboneka badushakira amadolari ubusanzwe se ubusanzwe se uri umuvunjayi
oya twe turakunda kuyakenera dufata ingi- ingendo cyangwa iki ugiye muri biro de shanje usanga ntayo ariyo kandi adu- afite ibiro yihanitse rwose urumva arakenye bavuga ko akenye mu gihugu ba- ba- bayadushakira rero mu mabanki mondiya cyangwa mu mabanki yo hanze amafaranga ku isi ariho urumva uri umucuruzi
Eh, rimwe rimwe ndadandaza ariko gufasha ingendo ni byiza ko ugiye nko hanze utwara amafaranga y'agaciro ntabwo amarundi akora hanze ye ndabizi Eh, ariko ntayo ariyo mu bigega ni make kabisa Ah.
Eh, none se ubwo ngubwo u- u- ugenda gute se kandi utakibona amadovize amadolari
yaboneka duke duke babyita mu gifaransa ni contact konte gutagute mba ni duke biragora U- u- ufite urugendo bisaba kumara nk'amezi abiri wegeranya duke duke utere- u- urondera ariko ntarimo bigira si nka kera si neza kabisa no kuri radiyo barabivuze ubwo rero noneho n'ubucuruzi bwanyu bushobora guhomba
aya amakiyoke mbona menshi bujumbura yugaye abantu hari hari abatakidandaza kubera babura ayo y'agaciro kugenda kurangura hanze na leta yarasohoye itegeko yuko a- a- ababo boha amahera y'agaciro muri brb ari abantu eh, b'ibitoro bajya abantu nyine eh, ibintu biri sansible bakenera ubwo ibyo aribyo byose ntibapfa kugwa amafaranga Eh, ngo mubigize bafite make nakwiye rwose boyarondera mu mabanki yo hanze kubera amahera akaboneka nka kera turayakeneye abarundi namwe byo hiyo muri amerika mukatuvugera bakazabatungira amadolari hirya
kuyabarungikira si- si- sinibwira yuko leta nazo zipfa guhana amafaranga gutyo bagomba kuba bafite uburyo nyine babikoramo ntabwo nibwira yuko baterura amafaranga ngo bayashyiriye kiriya gihugu ngo kubera ko gifite ingorane z'amadovize Bu- buriya hari ukuntu babigenza tuvuge igihugu ahubwo nk'uburundi tuvuge kiramutse gifite ikibazo cy'amadovize gishobora kuguza ariko ntabwo mpamya ko bagira gutya ngo bayaba amadovize araboneka bakaza kugendera igihugu amadovize n'amamenyeshamakuru mukaza muraza amadovize akaboneka mu gihugu ari ibyo kubera mu nzira amadovize bene ayo ngayo ntabwo aba ahagije kugira ngo igihugu kigende neza
Eh, n'ay'imfashanyo turacyakeneye imfashanyo nka- naho turi mu burundi turacyakeneye imfashanyo iracyagoye gatoya turadukeneye ni kutuvugira badufasha bazungu ye albin urakoze cyane rero murakoze namwe tumaze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare joel joel wiriwe neza
twiriwe neza uratangaza iki
Mm, turashima kuba mutwibuka tukaganira n'ibyo bya amerika Mm,
uko ibyo mudushikiriza kenshi na kenshi biratwubaka ni- n'intererano muduha biratwubaka kuri twebwe abanyagihugu bato bato niko se joel kuvuze ngo turabibuka ubu ngubu uri hehe ko tutajya tubibagirwa uri hehe
Ah, jewe ndi muri kenya ehe Ah, aho bitwa igitare eee nuko komeza igitekerezo cyawe
Mm, igitekerezo cyanjye Mm,
ni ku bijyanye no ku bi- ku biriko biraba mu burundi aha.
turakurikiranira amakuru hafi na hafi cyane cyane turiko turaba biriko biraba mu burundi Mm, biriko biradusiga ubwenge cyane mhm, nasaba intererano ku makungu mm, ko botunyarukiriza ibiganiro bihuza leta hamwe n'abatavuga rumwe mhm.
kugira turabe bene wacu baba bari mu gihugu bashiki bacu turabe nabo ko boronka amahoro Mm, turababagiza cyane no kuguma twumva bashiki bacu bene wacu bariko barahohoterwa mhm, amakungu aguma arorera mm.
nta tariki aradufasha nta na- nta kintu tubona ubu rero twasaba hagira icyo badufasha kugira natwe abo- abo tutari mu gihugu Mm.
tugire umwizero kubo tuba twarasize ese jowe Ashaka wagiye muri kubaza- kenya gukora iki
Ah?
wagiye muri kenya gukora iki Eh, je nagiye ku kazi ka minsi yose yuko abandi bagenda kurondera ubuzima eee
Eh, ariko nkaba amaze imyaka myinshi naragiye ariko ndi umwe mu ba- mu bakurikiranira hafi ibibera mu gihugu eee urahaha ukaronka se
Hello?
urahaha ukaronka
nta kibazo na gitoya mfise nta kibazo na gitoya niko ndafasha umuryango Mm, nta kibazo na gitoya ni kuri mm, nkongera nkabaza amakungu mhm,
n'ibyari oni ibyo itabara ikigero ba- bagera babaha iteganyo babaha cyangwa urugero babaha igiti cy'abantu bagera ba- baba bamaze gupfa kugira bam- bagende gutabara
yewe nanjye ibyo ntabwo mbizi
nkashaka muzodutumire ko umutumire wa oni umwe yoba umwe cyangwa babiri Mm, bakadu- bakadusigurira urugero rw'uba bageza ko abantu bam- baba bamaze gupfa kugira baze gutabara ye jowe urakoze
ndabashimiye nanjye noneho duhamagare bimenye imana bimenye ima wiriwe
mwiriwe mwiriwe kamirindi radiyo yawe iravuga cyane n'ijwi rikangarukira yigabanye yigabanye radiyo yawe yigabanye
narigabanije ye tanga igitekerezo cyawe rero
igitekerezo cyanjye si ikindi nobanza gushima Mm,
ku bihe tugezemo mu burundi aha.
kubera ubu umutekano uriko uragaruka buke buke abavuga yuko ata mutekano hari nabo nyene bobanza bakagabanya ururimi rwabo kubera twese turabibona Mm,
hama tugasaba leta yuko yonyarutsa ikemera bakaja mu biganiro kugira umutekano yongere rwose ye
ego hakuru cyari ico je numva noshikiriza hama nkabakengurukira rwose ku kuntu mutwitaho natwe mu burundi ye urakoze bimenyima
ego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho twumve akaririmbo
abahungu bakunda abakobwa abakobwa bakunda abahungu ngo nanjye nakunze agahungu agahungu gafite imitoma karaza ngo gafite urukundo urukundo nazabona ahandi ngo kandi gafite umutungo umutungo uza dutunga twembi iyo iyo ndacururuka ibiciro ndabimanura dusezerana no kubana inkono zirabura ndagakatira vero vero vero vero vero vero vero uwo mayidiya vero uwo narumiya vero vero vero uwo urambabaje Mm, yeah, yeah, yeah. nundebere ngo uncire urubanza isi dutuye singira ikibanza dore uranyizeza ibitangaza kandi urandangaza Mm, mm, mm. Vero uwo uwo money oh Vero uwo uwo sorry oh Love no good is love no mood Love no mood is love to lose Mm, mm, mm. Vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, oh my dear. Vero, oh, narumia. Vero, vero, vero, oh, urambabaje.
velo velo ni indirimbo ya teta diane ariko hari akantu numvisemo avuga ati nakunze agahungu hari umukobwa ngo babwiye bati wa mukobwa we ko ushira isoni ngo ariko ngo nshira izihe mwa buhungu mwe twikomereze muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga noneho duhamagare frederic frederic wiriwe neza
mwiriwe cyane uratangaza iki
Eh, nagomba kuvuga kuri ibyo bintu byo kuba amahera y'amadovize Mm,
Eh, turabona yuko icyo kibazo gikora ahanini kuri twebwe abanyagihugu bato bato gute se wowe uhurira he n'amadovize
Ah, gute urabona nk'ibidandazwa bito bi- eh, bo- biva hanze bakoresha ayo mahera y'amadovize aha
urabona nk'imfashanyo zahora ziza ahanini zaza muri ayo madovize aha
hama rero agiye gukena urumva umunyagihugu mutoya inkanje ah, aca ahomba Eh, hama urabona nk'amashyirahamwe yahora yinjiza ayo ayo mahera yahora Mm.
atanga amakori Mm, urabona barayugaye
ni nka yahe bugaye
nka za fokode Mhm,
force mhm,
eh, na- na- na zirya zo kwa magi mm,
urumva ibyo byose na- n'igihombo ku burundi yego
rero twageze dusabe n'ukuri nk'aba bategetsi babona iyo turiko turaja ko atari heza mhm.
turabona nko mu minsi iri imbere nk'amezi nk'atandatu umunani gutyo igihugu kizoba kigeze habi Mm,
twageze tubasabe rero yuko bohindura ibintu bishoboka mhm.
igihugu amakungu agasubira ku kiraba ryiza
ese frederi hari igihugu kijya gisenyuka
Eh?
hari igihugu kijya gisenyuka kikitura hasi burundu
nagira ndaguha akarorero gatoyi Eh.
muri mirongo icenda n'umunani igihe abanyene bari ku butegetsi bariko baragwana Ah.
icyo gihe hari hari- hatwa mu majoro yitwa buyoya aha
yari yararahiye kuganira n'abariko n'abariko na- n'aba bari ku butegetsi mhm
ariko amakungu amaze kumuvira hasi akamufatira ibihano igihugu ca igihugu ki- a- ca Kenya yara- yaratevye aremeye ibiganiro eh
n'uyu rero ndibaza mm, hamwe igitsure coba kinini gusumba uko kiriho ubu uye Mm.
ndibaza yuko yokwemera ibiganiro igihugu kigasubira kuba nyabagendwa nk'uko cari kiri mu minsi iheze Mm.
abanyagihugu tugasubira kwidegemvya tugasubira ku- gutembera mu gisaga nk'uko twahora nk'ubu w'isaha cumi na zibiri mm, nk'abantu b'abajene tuba twashitse muhira nk'ubu tugenda turinyegeza ubonye umupolisi uba uzi yuko ufashwe mhm
uravyumva ugasanga uri inzirakarengane ufashwe ataco uzira Mm.
Eh, urumva eh, turahanze ye frederi urakoze yego murakoze namwe hari akantu wari ugiye kongeraho ka- hari akantu wari ugiye kongeraho gato
Eh, na- umva nariko ndavuga Eh.
hamwe vyoja mu nzira igihugu cose waki- kigatunga kigatunganirwa ye ndizera Eh, yuko aba- murakoze.
ye ndizera yuko abategetsi b'u Burundi babyumva rwose ibyo bibazo by'amadovize ibibazo by'abantu bahohoterwa ndibwira yuko nabo babishyize ku mutima uko bikwiye muteze amatwi radiyo Cane, ijwi cane, rya amerika cane, yego cane mwe mushikana ijwi kure ye
Eh, mwoja muratuvugira yego yego Eh, murakoze cane ye nawe urakoze noneho duhamagare eric eric wiriwe neza
Miriwe miriwe.
uratangaza iki eric we
Ah, nanje ndi ngaha i Bujumbura yego
nagomba nje kuko mbona umute ikibazo cy'umutekano aho kigeze kweri.
Eh.
Eh, mbo tuko turihweza kweri uko ibintu byatanguye nuko ubuntu ibi bimeze ubu uyi.
Mm.
Uha biratuma buke buke muga ntibirahera kuko eh, abapfa baguma bapfa mugabo ubu uyi za nkoho za buri mwanya zahora zivuga kabisa ubu urakubita n'iminsi mibiri eh, tuva urusoro ubu kabisa je ndabona ubu ni sawa kweri icyo gitekerezo cyanjye nagomba ndababwira hari urusoro si uherutse kumva
ati kweri je ndi ngaha mu gisagara hagati kweri araheze iminsi atarusoro numva kweri ariko mu minsi iheze vrema byari birenze rwose muga abafatwa baguma bafatwa eh
yego kabisa twiture jene kabisa baragira mewe rwose eh
yego Ar- kabisa ariko wowe Ati ukora utwa umujene- wowe ukora utwawe umunsi ku munsi nta kibazo
angorane kweri kabisa jewe imirimo yanje kweri amusi siba kabisa akazi karakorwa ukuri kwami U- ukora iki se ubusanzwe eric we
jewe eh je- je nikorera ivyanje nikorera commerce
komeza Nkora commerce nga- eh, nkora- nkora commerce nda- nico bizi twanje nga mu gisagara none se ko hari abavuga yuko ngo gucuruza bi- kudandaza bisigaye bigoye cyane wowe ubishoboza iki
oya vrema ntibabeshe vrema bisigaye bigoye kuko ibintu vyinshi vyarazimvye Eh.
Ko twahora turangura- ko twahora turangura mu misi heze siko bimeze kweri kabisa ibintu vyaraduze rwose birengeje yewe eric we urakoze
Eh, murakoze ahubwo kuduha ijambo namwe radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho ntawe uhora ku ngoma buri gihe ahora ashaka kuvuga kuri iyi radiyo niko ntawe uhora ku ngoma uratagaza iki
Mwiriwe mwiriwe.
uhiriwe neza niko kukunda gusaba ijambo kukunda gusaba ijambo kuri iyi radiyo Eh nuko narenganije kandi ni radio ndayikunda cyane.
rimwe rero kubera ko u- u- u- tu- tugomba guha n'abandi amagambo tuzajya tukwima umurongo
Urasira singomba guhana abandi.
eh
Oya.
ngaho vuga agatekerezo kawe bwangu bwangu Naran- Naranezerewe cyane ko nandose umurongo wo ngaha ahubwo mwamukaye kuzamuranya kura cyane.
yewe vuga agatekerezo kawe rero mu masogonda make cyane usigaranye Nakajyanye n'ubu- n'ubukene ubu Burundi burimwo Mm.
tubona n'aka kaga burimwo. None ko tubona nk'ibigitiro kiriko kira cyamaze kubura.
Mm.
ababona inzara iriko iratika tw'abanyagihugu bato bato inzara igeze habi ibintu biduga ku munsi ku munsi abaharuguru abino twese tumeze kubi abagene boho nicyo bivuga ketarabuze turetura naho du- naho duca umugani wa erike ye ntahora ku ngoma ndagushimiye cyane nshuti z'ijwi ry'amerika mwese uko mungana rero ndabashimye rwose byimazeyo abo tutashoboye guha ijambo nabo mutubabarire ariko nakagaruka turongera mu isaha mu makuru